iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha kuri uyu wa mbere polisi y'u Burundi yagaragaje ibyo imaze kugeraho mu mugambi iheruka kwiha yise usalama ugamije guhashya ibyaha ibiro amajana abiri na bitanu n'ibice umunani by'urumogi wa kanabisi byarafashwe abantu mirongo itatu n'umunani badandaza cyangwa banywa urumogi barafashwe uwo ni melkiyade ruceke umugenzuzi mukuru mu gipolisi cy'u Burundi mu rwanda kuri uyu wa mbere umujyi wa kigali watangiye igikorwa cyo gukingira covid 19 abanyarwanda barengeje imyaka 18 u rwanda ruvuga ko rumaze gukingira abaturage barenga miliyoni imwe igihugu cya misiri cyafunze umupaka ugihuza na gake ka gaza ni nyuma y'ubushyamirane hagati ya hamasi na isirayeli ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa fda cyemeje burundu urukingo rwa virusi ya korona rwakozwe na sosiyete pfizer izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu cya misiri cyafunze umupaka ugihuza n'agace ka gaza ni nyuma y'ubushyamirane bumaze iminsi hagati ya hamasi na isiraheli ni inkuru twateguriwe na diane ninahazwe abategetsi ba misiri batangaje ano makuru bavuga ko umupaka wa rafa wugawe mu rukurikirane rw'utwigoro two kugarukana icuka ciza hagati ya israel na hamas hari ariko urundi ruhande ruvuga ko icatumye misiri yugara uwo mupaka harimwo ukotsa igitutu abarwanyi ba hamas bivuye ku vyo batumvikana ko na misiri mu biganiro na israel hamwe no kumvikanisha impande zitandukanye muri palestine abategetsi bose ba misiri batanze ano makuru basabye ko amazina yabo adatangazwa ntibigeze kandi bavuga ryari bibaza ko uyu mupaka uzosubira kuba nyabagendwa ku ruhande rwa hamas bavuze ko amakuru y'iyugarwa ry'umupaka wa rafa bayamenye kandi ko bazaba bamaze gutangura kuvugana na misiri kugira ngo bayisabe gusubira kuwugurura misiri haraheze imyaka itari mike igerageza kumvikanisha israel na hamas umukuru w'iperereza muri misiri mu ndwi iheze yakoze ndetse urugendo rutamenyerewe muri israel aho yari agiye kuvugana n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu naftali benet ingene hoboneka agahengwe diane nazwe akomeze atubwira iyi nkuru ijyanye n'uko muri afghanistan abatalibani bohereje amagana y'abasirikare mu ntara ya panjul guhangana n'abarwanyi bayobowe n'umuhungu w'uwahoze abarwanya igihe bari ku butegetsi imyaka makumyabiri ishize intara ya panjicar iri ku birometero ijana na mirongo itanu uvuye ku murwa mukuru kabul abatalibani barungitse ingabo zabo muri ako karere inyuma y'amasaha make batanye mu mitwe n'abo barwanyi barimwo n'abahoze mu gisirikare ca leta muri afghanistani ugutana mu mitwe hagati y'izo mpande zibiri kwabereye ahitwa andarab akarere gaherereye mu bumanuko bwa afghanistani mu ndwi iheze abo barwanyi bari bigaruriye uturere dutatu twegeranye n'iyo ntara ya panjicar ariko uno munsi abatalibani baca bavuga ko utwo turere twose ubu turi mu minwe yabo ahamad masud atwara abo barwanyi bahanganye n'abatalibani yakurikiranye inyigisho za gisirikare ku ishuri ry'intwazangabo mu bwongereza avuga ko ahanini ashaka kuba nka se amubyara ise wiwe Ahmad Shah Masud batazira ingwe ya Panjichar yazibiye abasirikare ba sovietike mu myaka ya za mirongo umunani yongera ahangana bikomeye n'abatalibani mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda umwe mu bahanuzi ba Masud yabwije rya Amerika ko kuva abatalibani bafata ubutegetsi hari ibiganiro vyabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko bikaba bisa nk'aho ataco vyavuyemwo masud mu byo asaba abatalibani harimo ko leta yoshingwa yova mu matora ariko abatalibani bakavuga ko atamatora azogenda abaye uko vyogenda kose mu kiganiro n'itorokanirizo ry'amakuru y'abongereza kuri telefone reuters ahmad masud yasiguye ko atifuza kwinjira mu ngwano ariko ko ariyo nzira yonyene we n'abarwanyi bamuyoboka bazohava bafata mu gihe abatalibani batobaha ivyo bipfuza ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa fda cyemeje burundu urukingo rwa virusi ya korona rwakozwe na sosiyete ya fayiza ni inkuru nanone twateguriwe na mugenzi wacu diane ninahazwe mu itangazo ico gisata casohoye kuri uno wa mbere cavuze ko bidasubirwa ko urucanco rwa virusi ya korona rwakozwe na sosiyete nyamerika Pfizer Biotech rwujuje ivyangombwa vyose kandi atakanenge na gato rufise iyo sosiyete yabwiye abantu muri rusangi ko borukoresha atamakenga urucanco rukinga umugera utera virusi ya korona rwakozwe na Pfizer rwari rwemejwe vy'imfatakibanza mu kwezi kwa cumi na kabiri ko mu mwaka uheze muri leta zunze ubumwe za amerika amadoze yago arenga imiliyoni amajana abiri niyo amaze gutangwa mu banyagihugu mu gihe ayatanzwe hirya no hino ku isi aharugwa mu majana arakoze mugenzi wacu diane ninahazwe utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda guhera kuri uyu wa mbere umujyi wa kigali watangiye igikorwa cyo gukingira covid cumi n'icyenda abanyarwanda barengeje imyaka cumi n'umunani u rwanda ruvuga ko rumaze gukingira abaturage barenga miliyoni ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda aho ibi bikorwa byabereye mu bigo nderabuzima byo hirya no hino mu mujyi wa kigali no mu biro by'utugari cyangwa n'ahandi hagiye hagenwa n'ubuyobozi wasangaga imirongo ari miremire benshi bari bitabiriye kwikingiza ni abagaragara ko bakiri bato aho ijwi rya amerika ryabashije kugera abayobozi batangaje ko hari n'abaturage bageze ahari hateganijwe kubera igikorwa cyo gukingira isaa kumi n'imwe za mu gitondo madamu w'amahoro genevieve umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro namusanze ku kagari ka nonko mu murenge murenge wa nyarugunga ni mu karere ka kicukiro yakurikiranaga uko gukingira bikorwa urubyiruko rwo muri nyarugunga rwabyitabiriye cyane umuntu wa mbere yageze hano saa kumi n'imwe twagejeje saa kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri tumaze gutanga nimero magana abiri bigaragara yuko urubyiruko n'abandi bantu bashobora kuba bari bacikanywe mu byiciro mu yindi myaka bose baje kuri iyi saha ya saa yine mugeze hano tumaze gutanga nimero magana arindwi kandi abantu baracyaza abantu magana arindwi muratekereza ko mushobora kuhakorera uyu munsi turabakorera uyu munsi nkurikije abaganga dufite nkurikije abari kwandika muri sisiteme ya rbc turabakorera urubyiruko rwari rutonze imirongo rutegereje gukingirwa rwabwira ijwi rya amerika ko bazindutse kuko bamaze kumenya akamaro k'urukingo nageze hano saa moya mageze bahita bampa nimero bamaye nimero ya magana ane na kane nageze hano saa kumi n'ebyiri ndategereza mpaka igihe birangira kereka nibambwira ngo nahe nibwo na kuri urukingo ndarukeneye mbona hari byinshi nawe nabanje kubyumva gutyo abantu korona bayivuga ukuntu buri wese ayivuga ukwe ariko ngewe nicaye nkatekereza mbona nta muntu ukuntu itajyaho uko umeze kose mbona urukingo ari ngombwa hari abantu bavugaga ngo korona ngo nibaho ngo korona ngo ni ibintu ngo abantu ngo bifafarikiye nyine barishagira ngo ni ibintu bavuga ngo korona ngo yica abakire gusa ngo korona ngo nta musore ngo kereka abantu bafite ibintu by'indwara bavuga bati ngewe nta ndwara nta sida ndwaye nta kintu nta ndwara mfite umubiri wanjye nta kintu yangira tukihakanyabwa ariko amaze gusobanukirwa neza kugeza ubu minisiteri y'ubuzima itangaza ko bafite imyaka hejuru ya mirongo ine batuye mu mujyi wa kigali abamaze gukingirwa bagera kuri mirongo itandatu ku ijana minisiteri y'ubuzima ikumvikanisha ko yifuza ko mu minsi iri imbere ubuzima bwakongera kugaruka mu mujyi wa kigali nyuma yo gukingira abatuye kigali bose bari hejuru imyaka cumi n'umunani mu ntangiriro minisiteri y'ubuzima itangira igikorwa cyo gukingira abaturage abakiri bato bagaragazaga kudatinya kovide cumi n'icyenda ndetse bakumvikanisha ko itabatinyuka ariko kugeza ubu batangaza ko nyuma yo kubona uburyo yagiye yitana bagenzi babo bamaze gusobanukirwa ububi indwara abajeni bari kurwara cyane kubera birirwa batembera nyine mu mihanda hose nibwo twabahise nko kuza kwikingiza urukingo rwa kovide cumi n'icyenda batekereje gute kwikingiza ko ubundi abajeni mwajyaga museta ibirenge mwumva ko ngo nta kovide nta hantu ihurira nayo nabonye bino ari danjagara sisita wanjye rero umunsi wakutse ikingije ntabwo wakora nta serivisi nyinshi utabona nicyo cyabibateze cyane Oya, nanone reba, nanone gupfa hari abantu butipe benshi duk- twabanye barapfuye bahishwe na korona abayobozi bavuga ko umuntu wese uzasabwa kwikingiza covid cumi n'icyenda akanerekwa aho yakura urukingo ariko akinangira hari ibintu bimwe na bimwe atazemererwa gukora minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi jean marie vianney ikindi ni ukomeza kwibutsa abaturage yuko urukingo rurakenewe ku buzima bwe ku nyungu ze ariko runakenewe no ku zindi nyungu zu- z'ubuzima buri imbere uzemererwa kwigisha abanyeshuri nuza warabuze urukingo kandi leta itarumuhaye ariko leta yaruguhaye ntabwo havuga ko utazakingirwa Tu- turagenda tugana mu cyiciro cyo kuvuga ngo umuntu utarakingiwe kandi urukingo yararubonye hari serivisi ashobora kuzaba adashobora kubona bitewe n'uko abandi bashoboye kubahiriza iyo gahunda ikosa ryaba gusaba umuntu urukingo ko aba arufite kandi wowe leta utararumuhaye minisiteri y'ubuzima isobanura ko kuba abantu bose barengeje imyaka cumi n'umunani bemerewe kwikingiza bitanga icyizere ko u rwanda rushobora kugera ku ntego rwihaye y'uko ruzakingira mirongo itatu ku ijana by'abaturage barwo bitarenze uyu mwaka u rwanda kandi rufite intego yo gukingira mirongo itandatu ku ijana by'abaturage barwo bitarenze ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha minisiteri y'ubuzima itangaza ko kugeza ubu abantu miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo ine n'umunani magana atandatu mirongo ine aribo bamaze guhabwa urukingo doze ya mbere mu gihe abagera ku bihumbi magana ane makumyabiri na bane magana arindwi mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze guhabwa doze zombi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali polisi y'u Burundi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa karindwi bamaze guta muri yombi abantu mirongo itatu n'umunani bakoresha cyangwa bacuruza ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa cannabis hafashwe kandi amasasu y'imbunda zitandukanye ni muri gahunda polisi yihaye yo guhangana n'ibyaha yiswe usalama ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza ihagarikwa ry'abo bantu n'ifatwa ry'ivyo byaruramutwe byakozwe mu ntumbero yo kurwanya ibyaha ndengambibe byatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'igipolisi kirwanya ibyaha interpol ico gikorwa ciswe usalama cabaye hagati y'amagenekezo ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'indwi guheze n'irya kane ku kwezi k'umunani ibyaha ndengambibe vyari vyerekewe na runo rugamba ni ukudandaza no kunywa ibiyaruramutwe urucuruzwa rw'abantu n'ingenzi zica mu kinywabi mu kwinjira mu bihugu urudandazwa rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro ukonona ibidukikije ubusuma bw'imiduga ibicuruzwa vya magendu urudandazwa rw'amabuye y'agaciro rutemewe n'amategeko iterabwoba hamwe no kurwanya inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vy'amavukiro zimaze gukora ivyaha komisari de polisi principal melkiade ruceke umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u burundi mu kiganiro y'amenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa mbere yavuze ivyafashwe ibiro amajana abiri na bitanu n'ibice umunani by'urumogi rwa kanabisi byarafashwe abantu mirongo itatu n'umunani badandaza cyangwa banywa urumogi barafashwe muri abo harimo abagore umunani abana batandatu b'abahungu batarakwiza imyaka cumi n'ine barahagaritswe mu ntara ya karusi bajanywe gukoreshwa ibikorwa by'uburimyi mu gihugu ca tanzania amasasu igihumbi na mirongo itandatu akoreshwa mu nkoyo y'ubwoko bwa kalashnikov yarafashwe harafashwe kandi inkoyo imwe yo mu bwoko bwa lance rocket n'ibisasu bibiri bikoreshwa n'iyo nkoho amasasu amajana indwi akoreshwa mu nkoho yo mu bwoko bwa mitraillez yarafashwe harafashwe kandi igikono c'amasasu akoreshwa mu nkoho yo mu bwoko bwa misenkamp umugenduzi mukuru w'igipolisi yemeje ko turetse abanywa n'abacuruza ibiyayuramutwe bari hagati y'imyaka mirongo ibiri n'itatu na mirongo irindwi n'ibiri atawundi yafashwe nk'uko ari iterabwoba canke acuruza ibirwanisho ariko bamenyesha ko bakiriko bararonderwa aratubwira ibindi vyafashwe insenga amajana abiri zitemewe n'amategeko zo kuroba bita file mayan zarafashwe ziraturikwa ubwato cumi bwakoreshwa n'abo barovyi burasamburwa abarovyi icenda barafashwe bakaba bari imbere y'ubutungane imisegetera ishika mirongo itanu bakoresha mu kuroba udufi duto duto bita umugara irafashwe iraturirwa harafashwe amaritiro igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani y'inzoga zitemewe n'amategeko imiti y'ubwoko burenga ku ijana yataye igihe yarafashwe mu vyerekeye urudandazwa rutemewe n'amategeko rw'amabuye y'agaciro hafashwe abantu batatu mu cankuzo umunani mu cibitoke bafise ibiro bitanu n'igice vy'inzahabu abandi batatu mu ntara ya kirundo bafise ubutare bita ofuramite umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u burundi ahamagarira abarundi kurikanura nubwo ata abantu bakora iterabwoba bahagaritswe bitewe n'uko bashobora gutera umwanya uwo ari wo wose kubera uburundi buri mu bihugu birigwanya ku vyerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vyazo ni abantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko nabo ryamukondora zosi kuko tujya tuzi uko abagi- abagizi ba nabi bariho kandi bashobora gutera gutera umwanya uwo ari wo wose kuko bamaze kubigira mu bindi bihugu dufatikanije igikorwa cyo kurungika inteko muri somaliya na centrafrique nka uganda na kenya iki gikorwa ca interpol catunganijwe mu bihugu ijana na mirongo icenda na bine bigize iki gipolisi kigwanya ibyaha ku isi yari inshuro igirindwi kiba nk'uko vyemezwa n'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u burundi eroge urikaneza ijwi rya amerika
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikawa ihingwa n'abahinzi bibumbiye muri koperative yitwa twongere kawa mu karere ka gakenke aho ni mu majyaruguru y'u rwanda ikomeje kugera ku isoko mu bihugu by'uburayi birimo n'ubwongereza kuyijyana mu bwongereza bikorwa n'ikigo cyitwa owens coffee gifatanije n'abanyarwanda butera jabo n'umufasha we liliane bavuga ko uwo mushinga ukora ikawa yitwa jabulani ufitiye inyungu abahinga iyo kawa kubera ko makumyabiri na gatanu ku ijana by'ikiguzi byoherezwa muri koperative ihinga iyo kawa mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu bwongereza yaganiriye n'abayobozi b'uwo mushinga barimo jabo butera maze uyu butera atangira amubwira uko icyo gitekerezo bakigize igitekerezo cyatangiye mu gufasha kubera ko abantu benshi bazi ikawa y'u rwanda no kuba ahangaha mu bwongereza abanywa ikawa abanywi b'ikawa ni benshi cyane abongereza bakunda ikawa ni benshi cyane ukumva nk'umunyarwanda utuye ahangaha ukibaza ni iki wafasha mu rwanda ni iki gituma wamenyekana nk'umunyarwanda benshi bumvaga ikawa ikawa ndetse none ikawa y'u rwanda ko nayo tubona mu masupamaketi ko nayo tubona mu maduka ko nayo tubona abagurisha hano hose none ujya gutekereza gukorera iyi kawa mu bwongereza watekerezaga abayinywa b'abongereza cyangwa watekerezaga abanyarwanda bayihinga abanyarwanda bayihinga kubera mu rugendo rwacu abantu twafashaga abantu twahura nabo bibazo ni abantu bakoraga mu makoperative cyangwa bahingaga ikawa ariko ntibabonemo umusaruro nyayo bakayabona mu mafaranga makeya cyangwa se ugasanga ntabwo ari akazi ukora kakugarurira amafaranga ahagije kubera abantu bari hagati nibo bayatwara kugeza ku muntu uyinywa uyishyurira amapawundi amafaranga menshi ahangaha ariko umunyarwanda uwahinze ntabona umusaruro cyangwa amugarukira akwiriye kubera ko hagati hari abantu benshi baba bayatwaye mbere y'uko tugera ku musaruro tubanze turebe ku gihingwa nyirizina n'aho gihingwa gihingwa hehe abagihinga ni bande ni bantu ki bakora bate igihingwa ni uko ukuntu babivuze koperative koperative yitwa twongere ikawa coko mu gakenke ni abamama bahuje muri koperative bahuje mu guhinga igikorwa guhinga ikawa ariko ikibahuje cyane cyane ni n'imibereho kubana hamwe ibibazo cyangwa se ibintu bahura nabyo buri munsi mu buzima bwabo bahuye hamwe bati ni iki twakora kugira ngo tubone uko twazamura imiryango yacu imbere harimo opportunity bari bafite yo gukorera ikawa ikorerwa hariya mu rwanda specifically abamama hari ikintu bafite gikorwa mu guhinga ikawa icyo bita splitting cyangwa gutandukanya ikawa igihe barimo igihe wumisha ikawa hari ukuntu uzitandukanya magrades abadamu nibo bantu babizi kubikora kandi babikora manually ijisho ry'umudamu rirabireba rikabikora ugasanga hari abadamu benshi bakoraga mu mafamu y'ikawa aho ngaho ariko yava aho ngaho nta kindi bimumariye so bahurira uko nguko bakajya baganira ikibazo cya sante health cyangwa ihari cyangwa se education y'abana ibyo byose twagiye tubigeraho ugasanga biyambaza abantu bari hanze y'igihugu ngo mudufashe kwishura mituweli cyangwa se mudufashe abana bararembye cyangwa se mudufashe ntabwo bajya ku ishuri tugatanga gutekereza ni iki wakora sustainable on the ground Cya- kandi umuntu akumva ko icyo akora gifite valeur gifite akamaro karambye akamaro Eh, none se ibi by'iyi kawa bimariye iki aba baturage bo mu gakenke kugeza ubu ngubu tuvugana ah, ni iki kigaragara bakuramo ni iyihe nyungu bakuramo ndetse n'abayinywa ni iyihe nyungu bibafitiye Em, hari angoro ebyiri abayinywa buriya ndaza kukubwira aba- abanywa ikawa ba- icyo icyo babi- babikuramo valeur yayo cyangwa eh, icyo bungukamo ariko abayihinga eh, ubu ngubu ni ni ntuza ya mbere twazanye batch ya mbere eh, kubera amikoro mike ntabwo twashoboye kuzanya kuzana konteneri yose icyarimwe but that will be the good price kugira ngo tubone konteneri yose ikaza eh, amatani ma- 20 tons y'ikawa it's a- ni order ikomeye so koperative kuba yabonye order ya mbere ihagaze ubu tukaba turi ku eh, gutera imbere tugiye kujya muri season ya kabiri Eh, imana ifashije twakora order ya kontineri eshatu umva ko demande ibaye hejuru kandi twe turabaha tubaha ku giciro cyiza kubera ko em, twumva valeur ya ukuntu biremereye ku, ku, ku, ku banyamuryango aho ngaho ko dushaka gufasha kugira ngo babone the, em, amafaranga akwiriyeyo none uravuga ko uteganya kuzazana toni nyinshi mu minsi iri imbere nabivugaga mu mu kanya Ah, ikawa ni igihingwa ngengabukungu cy'u rwanda kidashobora kuva mu gihugu ku buryo bw'amagenda butazwi nkawe nk'umuntu wikorera ku giti cyawe kugira ngo uvane icyo gihingwa mu rwanda bigenda gute ubivuga he Eh, kubera ko hari amategeko agomba gukurikizwa bigenda bite ibiroroshe biroroshe ntabwo bikomeye muri naebe baguha um, license ariko baza bagakora checking bakareba niba ukujije ibyangombwa nk'uko ubibona iya- iyacu ni organic organic uh, coffee iratandukanye ni coffee isa- isanzwe ifumbire dukoresha ni ifumbire organic ntabwo dukoresha chemist, chemicals iyo uvuga ngo ifumbire mukoresha urashaka kuvuga ko iyi iyi kawa ari imwe muyihinga ahangaha mu gakenke mukayisarura Eh, tu- ira- irahingwa mu gakenge aba- aba- abadamu nibo bayihinga bakayisarura bagashyira n'ifumbire ba- barayirebera byose kuva itangira kugera aho eh, ijya mu mu ma packaging kugira ngo yoherezwe hanze none ku ikawa ari igiti giterwa ari urugemwe kikamara imyaka gikura kikera bagasarura uyu mushinga umaze imyaka ngahe kugira ngo Eh, ntabwo wari gusarura ahinga kikera hari n'ifumbire ushyiramo buri gihe kikera vuba Eh, ki- kigatubuka kikaza- kikagira ubuzima eh, good fruits iyi kawa yanyu yerera igihe kingana iki cy'amezi angahe ni nk'ikawa zose nkuko zisanzwe si- four months uh, amezi ane utangira kureba the fruits hanyuma ika, you, you give it uh, umwanya wo gukura ayandi amezi abiri uh, amezi atandatu mu- mugasoroma ikajya muri drying so mu, mu mezi umunane muba muri ready for export ubu abaturage bo mu karere ka gakenke bumva ijwi ry'amerika baravuga bati barimo baravuga ikawa duhinga bavuze ko ari ibitugeraho eh, za mituweli batwishyurira abana bajya mu ishuri ndimo ndavuga na, na jabo butera jabo butera abaturage bakumva uhingisha iyi kawa eh, icyo ubashimira mu bintu bakora ukabona bigushimisha biteza imbere umushinga wawe ni ikihe Eh, icyo twa twashimira cyane cyane ni ni uwo murava bagira ni rwa rukundo rwo bareba imbere ejo hazaza uyu munsi turacyari kuri level ntoya turacyari mu, mu, mu, mu, mu oda ikiri ntoya ya kontineri imwe cyangwa ebyiri ariko bo ukuntu bat- bakora barakorana n'umurava bazi ko mu myaka iri imbere bazaba bageze mu makontineri makumyabiri ba- bohereza hanze No- n'igihe uvugana nabo bare- bakareba abana bati aba bana rwose twe dufitemo icyizere ko iyi kawa dukora izatwubakira abana bacu ejo ejo hazaza mu kanya wari wambwiye ko uri bumbwire n'abayinywa icyo iyi kawa bayivugaho n'icyo bayivugaho Eh, nibyo byiza aba- abayinywa nicyo nicyo nashaka gukomozaho cyane kubera ko maze igihe ahangaha mu bwongereza hari abantu badashobora kubyuka mu gitondo ngo ajye mu kazi ataranywa ikawa utamuhaye ikawa ntabwo atekereza ni ikintu kiri muri kirutire y'abongereza ahantu hose ujya mu muhanda kuri ko- yaba ari kuri motorway cyangwa ari everywhere usanga coffee shop corner shop mu gitondo ikawa barayinywa ni ikintu kiri muri bo baragikunda ni umuco ni ikintu bakunda ni ikintu ba- ba- bagenderaho bazi bazi akamaro kayo kandi ifite iriya kikingi iguha mu bu- mu- mu mubiri wawe kugira ngo utekereze vuba ariko ugasanga abanyarwanda bayihinga ntabwo bayinywa abayinywa ni ahangaha baba mu bihugu by'amahanga cyane cyane ahangaha mu bwongereza nicyo twabonaga nti iki kintu ko dufite ikawa kandi dufite ikawa ikundwa cyane ihingwa ahantu heza dufite kirima nziza kuki se tutayiteza imbere bakayimenya cyane usanga ikawa zituruka mu bindi bihugu za Ethiopia Kenya eh, Colombia ariko y'u Rwanda ntabwo isanga henshi ariko kuva ko bumvise ko ari ikawa y'u Rwanda bakumva n'amateka yacu ukongeraho n'umupira w'amaguru wa Visit Rwanda ya Arsenal ikawa rwose y'u Rwanda isigaye imenyekana ahangaha barayikunda cyane n'uwinyweyeho bwa mbere aragaruka kugura mwabyumvise uyu mushinga wa jaburani n'umushinga wumvikanyweho n'abantu babana butera n'umufasha umufasha we nawe arahari nagira ngo ufashe mu guhinga iyi kawa iyo umenye yuko ihingwa n'abantu b'abategarugori mu rwanda ubona wowe ari iki bibafiteho nk'akamaro nk'umutegarugori
urakoze cyane nkange nk'umutegarugori icyo utakomosheho kare ni uko nkora iyi kawa ndazi no kuyikora so iyo ngukoreye ikawa nta handi wanywereye iyi kawa so kumva yuko aho ihingwa ihingwa n'abategarugori bameze nkanjye bashobora kuba badafite amahirwe menshi cyane yo kukumva ko hari icyo bakwigezaho bituma ngira ishema irenze iyo ndiho nyigurisha cyangwa se iyo ndiho nyikorera umuntu kugira ngo nimuhe kandi numva nanjye binteye agaciro kuko ituruka aho natu none hari uburyo mufite mu ruganda rwanyu mu buryo mu rucunga rwo kumenya inyungu mwabonye n'igenerwa abo bagore bayihinga kugira ngo mumenye niba babonye mituweli zabo abana babo bagiye mu ishuri ibyo ngibyo hari uburyo mufite bwo kubigena no kubipima nk'uko umutware wanjye yabibabwiye iyi ni baci yacu ya mbere dukoresheje ariko abantu dukorana nabo urebye kuri pakegingi yacu handitsweho owens family nabo bameze nkatwe ni umugabo n'umugore batangiye hasi cyane ubu bakaba bageze kure nabo bafite icyo gitekerezo cyo kumva ko bagomba gufasha ahantu hahingirwa ikawa ubwo rero nibo bafatanije natwe twashize hamwe yo kuvuga ko porosantaje makumyabiri n'eshanu iturutse mu inyungu yacu tuzajya tuyisubiza ku bahinzi n'abayiguze ku bwa nyuma tukabibabwira bayigura bumva ko bafite umurava kuko baba bazi ko umuhinzi wayihinze tuzongera tugasubira kuri abo babyeyi tugatwara iyo nyungu twakuyemo turacyari hasi ntabwo turagera kure ariko turifuza yuko nitubikora ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu uko tugenda dukura imana niyiza aho tuzagera tuzi ko aba bagore batazagira ikibazo cy'ubuzima kuko ayo mafaranga azagenda asubirayo kandi tukaba turi abanyarwanda atazagira ahandi hantu haca hano hari abantu bamwe banyweye kuri iyo kawa ya jaburani nagira ngo mbabaze abamaze kuyifataho mpereye kuri uyu mubyeyi mbona ugiye kwicara sinzi niba ari bubone akanya ko kumpa ijambo rimwe gusa iyi kawa ya jaburani imeze ite iraryoshye iraryoshye cyane nayinyweye muri iki gitondo n'ubu ngiye kongera kuyinywa mu kanya iraryoshye cyane ariko urakoze cyane hari undi muntu wanyweye kuri jaburani kugira ngo nawe atubwire ukuntu imeze ugiye gutuma nshaka kujya kuyinywa mu kanya ntabwo ndayinywa ahubwo mu kanya nyine ngiye kuyikora numve kuko ndi ukuntu bayivuga nanjye kandi nkunda ikawa ahubwo ndagura nyinshi abana banjye barazikunda bakunda ikawa cyane ariko ntabwo mwatubwiye ukuntu igura ako gapaki kayo ni amagarama magana abiri nimba ntibeshya neza ni amagarama magana abiri kagura ngahe amapawundi atandatu na mirongo icyenda n'atanu ubwo ni ukuvuga hafi amapawundi arindwi amapawundi arindwi ni ukuvuga hafi amafaranga y'amanyarwanda agera ku bihumbi icumi amagarama magana abiri ibihumbi icumi by'amanyarwanda ku banyarwanda bumva ijwi rya amerika muri kano kanya batekereza ko amagarama magana abiri y'ikawa ikorerwa mu rwanda ihingirwa mu gakenke agura ibihumbi icumi ibyo byagombye gutuma abanyarwanda benshi bahinga ikawa ariko se kuri ibyo bihumbi icumi nk'uko wabibaraga nangahe asubira mu rwanda mbere uko turangiza ibihumbi bibiri magana atanu ibi bihumbi bibiri magana atanu nibyo bizajya bisubira gufasha abantu bari muri iyo koperative ariko tuba twaguze ikawa kandi muba mwayizanye mwana yiguze mwabishyuye murishyura mukanabafasha ayo ayo ibihumbi bibiri magana atanu bizaba biri designated kuri abo badamu bari muri izo koperative hari uburyo bugaragara bwo gucunga ko ayo mafaranga kuko nk'uko muyavuga yasubiyeyo ni twebwe tubikoramo ni twebwe tuzabikurikira kandi tuzamekinga shura yuko namwe tuzagaruka tukabibabwira tukanabereka izo eh, proof yuko twabikoze muryango wa jabura ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika urakoze natwe kuduha umwanya urakoze venusi urakoze nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe